murumva radiyo ijwi ry'amerika turabasuhuje inshuti muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika tubaha ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo kuri iki cyumweru hano i washington dc muri kumwe na jeffrey mutagoma amakuru yacu turahera kuyo mu karere k'ibiyaga bigari byo muri afurika nyuma turaza gukomereza ku kiganiro ejo mutegurirwa n'urubyiruko rwo mu rwanda naho guhera saa kumi n'ebyiri ni ikiganiro dusangira ijambo nk'uko bisanzwe buri cyumweru amakuru yo mu karere tuyahere mu rwanda mu murenge wa bugarama mu karere ka rusizi ho bamwe mu baturage bafite ibibazo byo kudahabwa ibyangombwa by'ubutaka batuyeho bavuga ko inama zigamije gukemura icyo kibazo kugeza ubu nta musaruro ziratanga bakavuga ko bikomeje kubadindiza mu iterambere umunyamakuru w'ijwi ry'amerika temistokle mutijima yaganiriye nabo ategura iyi nkuru ni ikibazo gihuriweho n'imiryango irenga ibihumbi bine yo mu tugari twa ryankana na pera twombi two muri uyu murenge wa bugarama gifite imizi mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'icyenda ubwo hatangiraga ibikorwa byo kubarura no gutanga ibyangombwa by'ubutaka mu rwanda abo bavuga ko ku ikubitiro bahawe nomero ziranga ubutaka bwabo ariko byagera mu gutanga ibyangombwa bakibura mu gusaba ibisobanuro babwiwe ko ubutaka batuye hari ubwa minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi minagiri ni kenshi ibyemezo by'ubutaka bayiburiye igisubizo kandi abaturage bicara babaza icyo kibazo ese kuki tutagira ibyemezo kandi ahandi babifite bakabwira ko hano ari kwa munagiri ese munagiri acumbikiye abaturage ese azabaha ibyangombwa ese azabimura abatuze ahandi minagiri tuzi ko ari leta ubwo rero ubutaka bwabaye ubwa leta twe mu buryo tutazi na n'ubu iyi saha tubutuyeho bavuga ko ari ubwa leta ariko twe twari tuzi ko ari ubwacu abasaza bacu aribo bagiye babugura ba sogokuru bagareza ba data n'ubu ngubu tukaba tubutuyeho gutya ubutaka aba baturage bavuga buri mu byiciro bibiri hari ubwo batuyeho burimo n'amazu bigaragara ko amaze imyaka myinshi yubatswe n'ubundi bakoreraho imirimo y'ubuhinzi bamwe mu bagaragara nk'abakuze bagituye muri aya masambu ntibemeranya n'ingingo yo kwitirira leta ubutaka bavuga ko ari ubwabo bemeza ko aho hamye hatuwe kuva na mbere y'umwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo itandatu na kabiri urugo rumwe rwabaga ruri hano urundi ruriri urundi ruririya zitandukanye ubwo ni ku mapayizana aha ni ku rya cumi na rimwe hirya ni ku rya cumi ubwo bari batuye nyine ku mirongo nyine nk'uko za perezida zari zimeze ahangane niyo naravukiye nta bundi umuntu ahandi ubundi ahangaha hamye hatuwe kuva kera ntabwo bari bwegerane urumva nyine byari ibido twatuzi ko ubutaka nyine ari ubwacu tuburimo ntabwo ikindi nk'aba mu ni iki nahaje nyine ndi umukobwa usanga nyine hatuwe hari hatuye abantu benshi benshi barapfuye barashize bose n'abimukira bagiye baza badusanga nyine bavuga ngo ubutaka ngo ni ubwa leta kandi nzi ko ubutaka ari ubw'abaturage babayeho kuva kera ni ikibazo cyahagurukije abategetsi mu nzego nkuru z'igihugu barimo na ba minisitiri w'ubuhinzi n'ubworozi n'uw'ubutegetsi bw'igihugu ndetse mu nkuru ijwi rya amerika yagikozeho mu mpera za bibiri na cumi n'icyenda bwana shyaka anastase wategekaga minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu icyo gihe yijeje aba baturage ko ikibazo cyabo kigiye kuganirwaho bagahabwa igisubizo bitarenze ibyumweru bibiri icyiza ni uko bose ubona bahamaze imyaka myinshi niba ba muturage atuye ku butaka imyaka mirongo itatu cyangwa isaga kuba ubwo butaka bumutunze butunze n'abana be bifite icyo bivuze tukaba rero twabasezeranyije ko inzego zigiye kubiganiraho zikareba umurongo cyahabwa ariko tubizera ko azaba ari igisubizo kinoze kandi kinyura bariya abaturage ikibazo cyabo kirumvikana tuzabikora vuba rero mu gihe kitarenze icyumweru ibyumweru bibiri nyamara kugeza na n'ubu igisubizo cy'iki kibazo ntikiraboneka ibyo abaturage bavuga ko bikomeza kubadindiza mu iterambere bakagenda bavuga ngo bazabyigaho babyabyigaho tugategereza tugaheba ari ufite agapariseri ararushye ari ufite akubita isuka ararushye nta byangombwa pe dufite iyi saha ubutaka tubutunze nyine nko gutizwa nta muntu wafata ibihumbi magana abiri ngo agende abiguze muri banki atange ingwate ku butaka ngo bikunde gufata amazi bisaba kuzana icyangombwa cy'ubutaka no gufata amashanyarazi bisaba kubanza kuzana icyangombwa cy'ubutaka udafite icyangombwa cy'ubutaka nta muntu uri kugira amazi cyangwa amashanyarazi uwo munagiri rero icyo tumusaba ni uko yaduha uburenganzira ku butaka abanyarusizi dutuyeho akaduha ibyemezo by'ubutaka nk'uko abandi babifite bwana ntivuguruzwa Gerve uyobora umurenge wa bugarama nawe avuga ko kutagira ibyangombwa by'ubutaka kuri aba baturage biteje ikibazo no mu rwego rw'imitegekere rero urumva hari abaturage benshi dufite batagira amahirwe yo kwiteza imbere no guhindura imibereho yabo biturutse ku kuba ubwo butaka butabanditseho kandi uretse n'ibyo hari n'imanza rimwe na rimwe tunakira bibaho ko abantu abantu bagirana imanza ugasanga biragorana kumvikana kuri ubwo butaka mu gihe budafitiye ibyangombwa bya burundu ndetse n'inkiko akenshi ntizinabufataho ibyemezo urumva rero icyo gihe n'akarengane kazamo kuwo twakabaye duha ubutabera ntitumuhe ubutabera uko bikwiye ijwi rya amerika yagerageje kubaza muri minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi ari nayo aba baturage bavuga ko ubutaka batuyeho bwitirirwa ariko batubwira ko icyo kibazo cyoherejwe muri minisiteri y'ibidukikije bwana baziru w'imana ushinzwe itumanaho muri iyi minisiteri y'ibidukikije mu butumwa bwa imeyili yatwandikiye yatubwiye ko iki kibazo minisiteri kizi kandi irimo gukorana n'izindi nzego zacyakiriye mbere aho hateganyijwe inama yo kukiganiraho muri iki cyumweru abaturage bakazamenyeshwa icyavuye muri ibyo biganiro icyakora yirinze gutangaza igihe ibyo bizamara n'igihe abo baturage bazamenyesherezwa icyabivuyemo itegeko ryerekeranye n'imikoreshereze y'ubutaka mu rwanda mu ngingo yaryo ya cumi n'umunani ritomora ko icyangombwa cy'ubutaka ari cyo kimenyetso ntashidikanywaho gitanga uburenganzira k'utunze ubutaka ko ari ubwe ibyo bikongera impungenge z'aba baturage ko bazisanga bavanywe muri ubu butaka batuyemo bunabatungiye imiryango bitewe n'uko batabuherwa ibyangombwa temistokre mutijima ijwi ry'amerika mu burengerazuba bw'u rwanda mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc ubu tugeze mu mwanya wahariwe ikiganiro ejo cy'urubyiruko rwo mu rwanda
reka nongere guha ikaze ukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira ku murongo w'ijana kane n'ibice bitatu fm ikiganiro ejo mugitegurirwa n'umuryango ejo yoseko ukoresha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu rwanda ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari kuri mikoro mugiye kubana nanjye doris mugisha mbahaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi tugiye kuganira ku myumvire yo gutera umwaku ni kenshi ujya wumva ngo umuntu runaka atera umwaku cyangwa se ibintu runaka gusa usanga bitemeranywaho na bose akenshi usanga umuntu avuga ko yagize umwaku mu gihe yagize amahirwe make kuko se cyangwa yahuye n'umuntu runaka cyangwa ibintu runaka bigatuma ataronka ikindi nanone usanga umwaku abantu bawugeraho imyumvire igiye itandukanye aho bavuga ko guhura n'imbeba y'ururenga igasubira inyuma gusitara cyangwa se gutsikiza akaguru k'ibumoso ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye bivugwa
ibitekerezo byawe bihawe ikaze mu kiganiro cya none twandikire cyangwa uduhamagare kuri zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa kuri zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe iyi nimero wanayidusangaho kuri whatsapp wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka facebook instagram twitter na youtube wandika ejo youth echo ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe
mu mibereho ya muntu habamo byinshi birimo imyemerere imyizerere n'ibindi hari ubwo usanga umuntu yizera ikintu kuko yakuze acyumvana abandi cyangwa se yacyumvise mu mateka iyi myumvire nanone usanga iteza amakimbirane aho haba hari abantu bibwira ko kanaka na kanaka batera umwaku cyangwa se uriya muryango utera umwaku biteza n'andi makimbirane ashingiye kwitana ba mwana ugasanga uburenganzira bwa muntu ntibwubahirijwe uko bikwiriye mugenzi wacu marie claire singizwe yaganiriye n'abaturage batandukanye bo mu karere ka gicumbi maze bamusangiza imyizerere yabo ku mwaka bamwe bemera ko ubaho nyamara abandi bakawuhakana reka tubumve oya nta mwakubaho dore kuntu nta mwakubaho ubundi umuntu agenwa uko azabaho bitewe n'uko umuntu ya- imana yamuremye ni ukuvuga ngo nimba uvutse nabi ukavuka mu babyeyi bakennye ugize amahirwe urakira mbese nta bana ujya ubona ba- bavutse mu babyeyi ba- bakennye ejo bagakira ya naje gusanga nta mwakubaho akenshi na kenshi mu gihe tumaze n'igihe turani havutse twumva ko umwaka ubaho ariko ubaho umwaka rwose ibyo ntago biba ari ukubeshya kuko akenshi na kenshi kuva na kera ari n'uwo wahanaho wakaga imbuto imbuto wayiteraniye bitewe n'uko byabaga ari umwaka w'umwungu wowe nyine hari igihe uhura n'umuntu wari ugiye guhaha cyangwa se wari ufite ibyo ujyanye ku isoko akabikoraho bya bintu ukabyiriranywa paka ukagenda rwose bakagurira abandi yatari nabi ariko ugasanga urabitahanye kubera iki kubera wa mwaka Ya, umwaka ni imyumvire y'abantu baba bafite imyumvire itari myiza ugasanga afashe nk'umuntu ntakimusuhuza ntakimuvugisha ngo nu- ngo atere umwaku nta muntu utera umwaku niba yenda ngiye gushaka amafaranga nkayabura ubwo niko imana iba yabiteguye nyine ko ntagomba kuyabona ntabwo rero ibyo by'imyaku ntabwo byewe njya mbyemera mu mbaho n'abantu umwaku umwaku ubaho umwe mukuru bita umukasiro hari n'uwo bita umukecuru eh umwaku ubaho rero njye ndabyemera mbo urabona hari umuntu ugira ibintu hari umuntu ushobora gukora ikintu runaka akaramya akagira amafaranga undi yakora bikanga kandi akora mbese urumva umwaka utabaho hari ni- hari n'igihe uhura n'umuntu musuhuranya yagusuhuza ku kanya akaba guteye umwaku bukira udasomye n'amazi wala seriye mwakubaho impamvu mwakubaho nk'ubu hari igihe ushoboye nko kujya guhaha mu isoko wageraho yo wajya guhaha umaze gucisha ibyo uragura wajya kwishyura amafaranga ukabura wayataha ubwo se si wagize umwaka umwaka bavuga ko ubaho ariko sindawubona vuga ngo ku ijana usomye umusoro ngo nagize umwaka nuko uba udafite ijana waba urifite ukawubura Wowe nta kintu uba ufite kuvuga ngo umwaka wabayeho nuba uri gutema witeme ngo nagize umwaka ngo niteme none se ubwo aba ari umwaka uko uba uyobye wenda ukitema
arakoze cyane mugenzi wacu marie claire sinyuzwe ku kiganiro cyiza yajyanye n'abaturage ku myumvire yo gutera umwaku ngira ngo wiyumve ibitekerezo byabo bitandukanye ese uwo dukurikiye ni iki uvuga ku myumvire yo gutera umwaku
ese hari igitekerezo wifuza kudusangiza ku ngingo turi kuganiraho uyu munsi twandikire kuri zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa se kuri zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe iyi nimero wanayitwandikiraho kuri watsapu wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka facebook instagram twitter na youtube wandikamo ejo yufu eko ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe
mu duce dutandukanye tw'u rwanda usanga abantu benshi bafite imyumvire y'uko gutera umwaku bitabaho naho abandi bakemeza ko bibaho cyane aho bakubwira ko ushobora guhura n'umuntu wari ufite urugendo warangiza ukarusubika kugira ngo udahuriramo n'ibibazo abandi bakemeza ko ushobora kubwirwa n'umuntu ikintu kibi kizakubaho ibi bikubiye mu kiganiro mugenzi wacu david hitimana yagiranye na nzikamari venuste ndetse na mugenzi we twahaye izina rya mukamana reka twumve uburyo byabagendekeye nanjye nitwa zikamahari venuste nkaba nkorera hano mu mudugudu wa nyabugogo mu kagari ka nyabugogo byambayeho cyane kuko umuntu ugeze kubonera umwaka undimo no kubaka inzira agwa neza neza kubera umwaka uniki kandi ubwo urumva ni ikibazo cyambayeho kandi kitari cyiza ni izihe ngaruka byakugezeho ingaruka byangizeho ni uko naje guhura n'icyo kibazo nyine bigatuma nk'iyo nzu yanjye igwa kandi hejuru y'umuntu kubera umwaka umezanyije n'abandi si rwose Mm.
mwari mwavuganye se mwari mwaganiriye twaravuganaga ariko ukabona nyine wagera ukabona ntabwo ari byo nyine bitewe n'uko akenshi na kenshi bigatuma na- n'abantu banamwirinda bitewe n'icyo kibazo Mm.
Eh, ugasanga abantu baravuga ati nuhura na runaka birakubera ikibazo Mm.
nubatse inzu iragwa bitewe n'i- n'ikibazo cy'uwo- cy- cy'umwaku nyine cy'uwo twavuganaga ariko noneho nyuma yaho aho ngiye kubaka inzu bwaciyemo icyo kibanza rwose neza inzu nyubatse iragwa kandi hari inzu mu gihe cy'impeshyi urumva rero byo ni wa mwaka nyine w'umuntu ni iki inzu yasenyutse nta muntu uyishenye Eh, yamanukiye hasi igeze mu biko rwose iramanuka iragwa Eh, ubu ugasanga rero akenshi na kenshi usanga abantu banamwibazaho cyane ntabwo ari njye njyenyine Eh, ku buryo uramutse uhuye nawe mu gitondo ugiye guhaha ushatse wakwisubirira mu rugo niyo waba ugiye mu kazi rwose umva nta ki- nta cyiza cyagira rwose ko nanjye ubwanjye hari igihe njya naha mu ntara nakubitana nawe mu gitondo navuga mvuga ngo ngiye kugaruka i kigali nkahita mbyihorera abana nzaba nsubira hejuru ushobora guhatiriza ugahura n'ikibazo mu nzira bitewe n'uburyo bateyemo nyine avaze nahise ko nayindi nama bamugira n'ubundi siko bitamuvaho ntabwo byamuvaho nyine biba ari ibyo ngibyo urumva nyine iyo a- a- aba- ame ateye atyo aba ateye atyo nyine nta kindi kintu cyahindukaho ubwo rero avaze hariyo umuntu wamaze kumenya nyine uramwirinda nta kindi kintu wamukorera Eh, ko ntabwo ntabwo ari ibintu si indwara ya- yavurwa ngo ukire
umwaka ubaho iteka iyo umuntu atera umwaka ubundi iyo umuntu atera umwaka aba abyiyiziho umuntu ashobora kuba atera umwaka mugahura mufitanye bifu mu gitondo iyo muhuye akavuga ati akaku- wenda akavuga ati nkuteye umwaka iki n'iki kirakubaho kikubaho kubera ko aba yizeho ko atera umwaka ugenda abyemera ko umwaka ubaho ese bya- byigeze bikubaho hari umuntu wabara guteye Eh, umwaka hari umuntu waneye umwaka dusobanure tubwe muri makeya byagenze bite byagenze bite umuntu yaneye umwaku ngewe rwose yaneye umwaku nanjye ndabibona kandi nawe yabimbwiye pe Mm.
navuze ati ngewe nkuteye umwaka iki n'iki atakubaho umenye ko iwa- iwacu tudatera umwaka yavuze ubwoko bwe si- sinabwibuka ariko yarambwira ati iki kirakubaho kandi kimbaho Mm. dusobanure muri make icyo kintu Oya.
cyaba kubayeho oya ni ibanga ryanjye iyo ngiryo byakugizeho izihe ngaruka izihe ngaruka umwaka wambayeho ariko nahise mvuga ati imana imfashe tu nahise mbyemera gusa nari nabihakanye mvuga ati reka reka ntibyambaho Mm.
bimbayeho mpi- mpita nemera noneho ko ko umwaka ubaho Pe. Mm.
reka tumushimire nzikamari venuste ndetse na mugenzi we twahaye izina rya mukamana ku buhamya baduhaye ku myumvire yo gutera umwaku ngira ngo wiyumviye neza ubuhamya bwabo reka nshimire na david yitimana kuri iyi nkuru yaduteguriye ese wowe udukurikiye ni iki uvuga ku myumvire yo gutera umwaku
ese hari igitekerezo wifuza kudusangiza ku ngingo turi kuganiraho uyu munsi twandikire kuri zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa se kuri zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe iyi nimero wanayitwandikiraho kuri watsapu wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka facebook instagram twitter na youtube wandikamo ejo yufu eko ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe
abakunzi bacu rero ndabona ikibazo twabajije mumaze kugisubiza muri benshi christela watubwira icyo abakunzi bacu bamaze kutugezaho mbere na mbere ndagira ngo musuhuze umeze neza yego meze neza wowe ego nanjye ndaho meze neza ntegereje imana seti uherereye mu mujyi wa kigali yagize ati umwaka ubaho ariko usanga ari karande z'imiryango ati urugero rwa hafi nabaha data wacu yavuze ko ikintu ari icye nta minsi ishira kitagiye biba bisaba ko byose abyita iby'umugore we rero ibyo bavuga si imyumvire ni ibintu bibaho naho gapira oscar uherereye iherereye nyamata mu karere ka bugesera yagize ati nta mwaka ubaho usanga ari imyumvire abantu bishyizemo kuva kera ugasanga barabihererekanye kuko iyo ikintu kiri bube kiraba naho ako yireme gaston uherereye kirehe yagize ati nta mwaka ubaho sinawemera reka dukomereze ku butumwa bwa hakizimana ezekiel uherereye mu karere ka nyamasheke yagize ati njye nemera ko umwaka ubaho kuko hari ahantu hatavugwa mu gitondo nzi uwo byabayeho yavuze aho hantu nyuma ibyamubayeho si byiza pe kuva ubwo nemeye ko mwakubaho ibi ni byo bitekerezo tumaze kwakira ariko namwe mukomeje kudukurikira mukomeze mubyohereze turakomeza kubyakira tuzabihereho ubutaha arakoze cyane christela ku butumwa bw'abadukurikiye yagerageje kudukusanyiriza ese christela wowe iyi ngingo y'imyumvire yo gutera umwaku uyifata ute aha nk'uko bivuze ni imyumvire kuri njyewe ntabwo umwaku nwemera ahubwo ni ukuvuga ngo ikintu cyawe gishobora kuba cyiza uyu munsi kuko ari icyo wita cyiza ejo kikaba kibi ubwo se bavuga ko umwaka wawugeze nyuma kimwe n'uko ari ibitangira ari bibi aribyo wenda bamwe bita umwaku ejo bikaba byiza rero usanga ni ibintu bibaho mu buzima nk'uko uyu munsi biba ari byiza ejo bikaba bitameze neza nuko mbyumva arakoze cyane christela wikiza amwibutsa ko ugikomeje gukurikira ikiganiro ejo ku ijana na kane n'ibice bitatu fm aho turi kuvuga ku myumvire yo gutera umwaku
amagambo y'inzimuzi aryohera amatwi gusa umusaruro wayo ni umugayo kuri nyirayo kandi karenga umunwa kakaroshye hamagara icyizere watakarijwe biragoye kukigarura umanika agati wicaye wajya kukamanura ukurira ingazi iki ni ikiganiro ejo ibanga ibanga igihamya cyemeza kuri umwiserwa Ah, kugira ibanga ibanga nibyo bishimangira ubupfura bwawe Ah, uko waba uri kose utagira ibanga amagambo uvugwa ni menshi kuruta ayo uvugayo uko waba uri kose utagira ibanga amagambo uvugwa ni menshi kuruta ayo uvugayo kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo umenya ibanga ry'inshuti mwe ukabura amagana wirembesha bihagije gusa wabuze umwambaro wuri wurime muvandimwe jya uhisha mu nda nabubwira baraguhunga iyo uvuga nibwo bakwisunga nyuma amashagaga yawe ntaramba umanika agati wicaye wajya kukamanura ukurira ingazi ibanga ibanga igihamya cyemeza kuri umwiserwa Ah,
rutanga rw'amaboko nzayisenga modeste umuganga ukora ibikorwa by'ubuvuzi gakondo bushingiye ku muco mu kigo nyarwanda cy'ubuzima bushingiye ku muco asobanura uburyo umwaka ubaho mugenzi wacu noel imana ishimwe yaganiriye na muganga rutanga rw'amaboko agira icyo amutangariza reka tumwumve murakoze cyane mwabivuze ndi muganga rutanga rw'amaboko nkaba umuganga ubugira gatatu eh, nk'umunyempano impano eh, hanyuma n'umurage ariko n'umuganga nanone nk'uwabyigiye turagira ngo mudufashe kumenya icyo bamwe cyangwa abantu hanze mu muryango nyarwanda bita umwaku umwaku ni iki mu bushakashatsi nakoze nsoza kaminuza kuri kirazira eh, n'ubuzima bwo mu mutwe aho nanatangije uburyo bushingiye ku muco nyarwanda mu kuvura indwara n'ibibazo byo mu mutwe bwitwa rwandan culture psychotherapy ubwo twifashije kuvura abarwayi batandukanye hanini bari barananiranye eh, mu buvuzi mvamahanga ubu bwitwa bwa kizungu ariko twatangije uburyo bushingiye ku muco wacu bagakira eh, kubera ibyo bya kirazira kuko abantu ntabwo bumvaga ko kirazira yasaza umuntu ariko umuco urabivuga no mu byo twahuye nabyo harimo ibijyanye n'umwaku umwaku abantu bakibaza bati umwaku ubaho umwaku ntubaho rero umwaku ubaho nk'uko niyo kirazira ibaho hari ibintu usanga abantu bibaza ngo bibaho ntibibaho ariko ukibaza ahubwo i- i- i- wavuga rutanga rw'amaboko kandi atabaho rutanga rw'amaboko ni izina ni uko ariho E, rero kugira ngo izina inyito ijye kuvuka ni uko ikintu kiriho niba tu- umwaku iryo jambo ryaravuzwe urumva ko ari ikinyarwanda umwaku Ah, rifite aho ryavuye E, ubwo rero ibyo bintu bibaho ahubwo reka turebe mu buryo bw'ubushakashatsi ibyo twahuye nabyo A- abanyarwanda baratubwiye bati erega muganga umwaku ubaho none se umwaku niba utabaho wasobanura ute yuko umuntu abyuka mu gitondo nta kibazo afite ariko yabona a- agasimba runaka bavuga ko gatera umwaku tuvuge injangwe umunsi we ukirirwa nabi Hmm? wavuga ute yuko hari abantu batera umwaku wamubona mu gitondo wakwibeshya wamuvuga mu gitondo ukirirwa nabi ibyawe bikaba ibibazo ubuzima bwawe ugasanga ntibwinonosora nagize umwaku nagize amahirwe make ntabwo amahirwe yanjye yinonosoye hari icyabiteye abanyarwanda kugira ngo wumve ko n'ibintu bibaho kuva kera no ku gasozi k'iwacu ndabizi n'ahandi nagiye nkora ubushakashatsi bagaragaza ko hari abantu badafite amaboko mahire akaba ataguha imbuto bakavuga bati hari ahantu ntuzajye gusabayo imbuto niba ari imbuto y'insina niba ari imbuto y'amasaka warabyumvise warabisanze bariya abantu nibatanga imbuto uyiteye ntiyakwera kandi koko wayitera ntiyere burya kujya kubivuga baravuga ngo akariho karavugwa I- ibyo bintu ahanini bagiye banabyita ngo ni stereotype mu buryo ah, u- bw'indimi mvamahanga eh, kuvuga ibintu abantu bishyiramo bakiyubakamo ubwo ni mu buryo bw'imitekerereze n'imyumvire n'imyemerere hanyuma bya bintu bikazarangira bisa naho ari byo kandi atari byo oya ntabwo ari uko bimeze cyangwa bikarangira eh, bibaye byo kubera ko umuntu abyiyumvamo ntabwo ari ko bimeze ibi bintu by'umwaku bibaho Eh, icyo nashaka kukubwira kugira ngo bajye kuvuga bati runaka atanga imbuto cyangwa ntayitanga ni uko abantu babaga baragiye babibona bakabona ko hari abagiye bafatayo imbuto nagiye mbibaza abantu bakuru bati rwose nawe ubu bigerageje ukagenda ukamwaka imbuto ukayitera ntiyera none se wakwirirwa ujya kubigerageza kandi bakubwira ko hari ababigize ku rundi ruhande hakaba hari abantu bavuga bati ku gasozi runaka kugira ngo muhi- mubibe amasaka mu- muhinge inzuzi z'ibihaza I- i- imbuto nkuru z'u rwanda ni uburo ni amasaka n'isogi n'inzuzi nabigaragaje muri bibiri na cumi na kabiri mugomba kureba uriya mukecuru runaka akaba ari we ubaterere icyo gihe inzuzi zirera hakabaho n'abana batera inzuzi ndabyibuka nanjye ndi umwana iwacu barangomberaga cyane kugira ngo njye gutera inzuzi bati ngwino duterere inzuzi kandi kuko nazitera zikera ukibivuga abantu ubwabo bahita babyiyumvamo bumva amagambo yizana uriya muntu agira ukuboko kwiza agira amaboko mahire agira umutwe mwiza Hmm? ariko uriya agira ukuboko kubi agira n'umugongo mubi akunyuriye mu nzuzi ziruma Mm? I- ibihaza birabora ibicuma bi- bi- ibi- ibi- ibi- ibi- ibisabo birakarankana ntibavuga ko byamenetse urumva rero umwaka ubaho ku rundi ruhande hakaba abantu nanone b'umutwe mwiza bakiza wa mwaku cyangwa bawutsinda kuko umuntu arabyuka mu gitondo kare akavuga ati nabanje imana E, kuko imana irinda umwaku imana ku rundi ruhande mu banyarwanda ni isoko y'amahirwe ni isoko y'ibyiza ni ibitanga rero iyo tubanje imana tuba dutsinze umwaku urumva ko abanyarwanda babifitemo mbonezabitekerezo yabo yimbitse cyane ntabwo ari ibintu by'ako kanya gusa
muganga rutanga rw'amaboko arakoze cyane ku bisobanuro bitandukanye yaduhaye mu gutera umwaku nanjye hari icyo nkuyemo kandi nawe udukurikiye ndizera ko hari uko wafataga umwaka ukubaho cyangwa se utabaho gusa ubu ndakeka ko hari imyumvire ubashije gukura muri iyi nkuru tunashimira manishimwe nowe kuri iyi nkuru yaduteguriye bakunzi bacu rero mumaze kumenyera ko namwe mugira uruhare muri iki kiganiro aho mutubwira icyo mwumvise ibyo twaganiriyeho ariyo mpamvu ubu tuba tugeze muri wa mwanya tubasomera ibitekerezo muba mwaduhaye ku kiganiro cyatambutse christela nanone muhaye ikaze urakoze nanone doris kumi ikaze rero bakunze b'ikiganiro tugeze muri ka kanya twahariye kubagezaho ubutumwa mwadusangije ku nsanganyamatsiko twaganiriyeho yagarukaga ku myumvire sosiyete ifite ku bakobwa bakora mu kabari kwibanda ku ngaruka bibagiraho reka duhere kuri hakizimana ezekiel uherereye mu karere ka nyamasheke aho yagize ati gukora mu kabari ni akazi nk'akandi kose ati ahubwo uburyo sosiyete bafata biterwa nabo ubwabo uko baba bitwara ko umukobwa cyangwa umudamu ufite intego gukora mu kabari kabari byamuteza imbere shyaka steven uherereye mu karere ka kicukiro mu murenge wa kabeza yagize ati usanga abadamu n'abakobwa aribo bakora muri serivisi zitandukanye zo mu tubari kuko bifatwa ko aribo bakurura abakiriya gusa bibagiraho ingaruka mbi ndetse n'inziza mu byiza ni uko bakorera amafaranga bakabasha kwiteza imbere naho mu ngaruka mbi ni uko usanga hari bamwe bahigira ingeso mbi bakishora mu buraya abandi bagakorerwa ihohoterwa rishingiye ku gitsina naho niyo kwizerwa jean uherereye i kanombe yagize ati gukora mu kabari ku bakobwa cyangwa abadamu biteye impungenge cyane ko abagana utubari aba ari igitsina gabo hari abagabo rero bamara gushyiramo agacupa imyitwarire yabo igahinduka ugasanga batangiye ubuhehesi no gutereta ba bakobwa n'abadamu bitwaje kubaha amafaranga
inshuti z'ijwi ry'amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu
dukomereze kuri nyandwi emmanuel uherereye mu murenge wa ndera mu karere ka gasabo yagize ati umukobwa cyangwa umudamu ukora mu kabari bimusaba kwisanisha n'abakiriya ngo akazi kagende neza ugasanga sosiyete ibafasha uko batari bakabita indaya nabo kandi biba bibabangamiye naho ganza cribert sabin uherereye mu karere ka huye yagize ati kuba umukobwa cyangwa umudamu yakora mu kabari nta kibazo atahubwa imyitwarire agaragaza mu kazi cyangwa nyuma y'akazi nibyo usanga sosiyete ishinzwe ishingiraho bityo abantu bakabagiraho imyumvire itandukanye ubu nibwo butumwa mwadusangije tuzasubira ubutaha
bakunzi bacu rero murakoze ku bitekerezo muba mwatanze ubu tugeze ku musozi w'ikiganiro mbibutsa ko twaganiriye ku myumvire yo gutera umwaka ngira ngo mu kiganiro wiyumviye ibisobanuro bitandukanye ndetse n'ubuhamya bw'abahuye n'icyo bita umwaka twanaganiriye n'umuganga rutanga rw'amaboko nawe atubwira byinshi bitandukanye ku mwaka ndetse anashimangira ko umwaka ubaho
wakoze kubana natwe uyu munsi wifuza kudusangiza igitekerezo ubuhamya cyangwa inyunganizi watwandikira kuri zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa kuri zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe iyi nimero wanayitwandikiraho kuri whatsapp wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka facebook instagram twitter na youtube wandika ejo youth eco ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe reka nshimire n'itsinda rigari ryamfashije kubagezaho ikiganiro harimo n'iye na roje uruhagarariye ikiganiro ndetse na mizero kirisipe wari uri ku buhanga bw'ibyuma ngewe wabagezaga ikiganiro nitwa doris mugisha amahoro y'imana habane namwe kandi mukomeze kuryoherwa n'ibiganiro radiyo ijwi ry'amerika yabateguriye
nshuti muduteze yombi mu masegonda make turaba tugeze ku isa kumi n'ebyiri murumva ikiganiro dusangira ijambo tubagezaho buri cyumweru muri uyu mwanya mwari kumwe nanjye jeffrey mutagoma washyize hamwe ibiganiro n'igihe dene cyubahiro twese turagira tuti mukomeze kugira ibihe byiza
icyitegererezo ijwi rya amerika